iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha turahiriwe ko twasangiye uyu munsi mukuru na nyir'icyubahiro umukuru w'inama nkenguzamateka yatumwe na leta akumva ako kamo nteye uwo ni musenyeri mukuru wa diyoseze ya gitega simoni ntamwana asaba abategetsi b'igihugu cy'u Burundi gushyira ingufu mu bikorwa byo kunga abarundi iyi nkuru n'izindi zivugwa mu burundi turayigarukaho mu kanya gato iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ingaruka zo kuba imibano y'u rwanda n'uburundi ikomeje kuzamo agatotsi zikomeje kwigaragaza ku masoko yo mu rwanda muri iki gihe uburundi bwakumiriye ibicuruzwa ku bihugu byombi n'ibiboneka bigoranye ibiciro byabyo byikubye hafi inshuro ebyiri ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa
u rwanda rwari rusanzwe rwohereza mu burundi ibicuruzwa by'ibirayi ibishyimbo amata n'ibindi uburundi nabwo bwagemuraga mu rwanda ibicuruzwa birimo indagara amavuta y'amamesa cyane ariko iby'imbuto ugera ku masoko mu rwanda muri ibi biha abacuruzi bararira yo kwarika mu isoko rya kimisagara hano mu mujyi wa kigali biragoye kuhabona bimwe muri ibyo bicuruzwa byaturukaga i burundi twahereye ku bacuruza indagara n'amamesa batwishije inzara kandi badutwara ibirayi byacu bo bicishije inzara bo amavuta barayahejeje indagara barazihejeje n'ibindi byose byaturukaga i Burundi barabihejeje kubera iki bagomba kutuza ibintu kandi twebwe bahereza ibyacu by'iwabo none se reba muri iri soko hari amavuta hari urabona y'amamesa reba ko hari indagara zihari urabona ko ari ikibazo rero kandi hari icyo baba dukeneye natwe hari icyo tuba tubakeneyeho bakagombye kureka bakaduha ushaka nk'ikiro cy'indagara z'i Burundi kugira ngo akibona kibona kuri angahe kuri ubu ngubu abatanzaniya nibo bari kuza ntawe uzi uburyo aho bazikura ariko ubu ngubu ikiro cy'indagara ubu ngubu kiri kuri birindwi magana atanu mbere zitaraza zaguraga gute mbere zitaraza ni ibihumbi cumi na bibiri ijwi ry'amerika igeze ku bicuruzwa by'imbuto nka manderene n'imyembe byaturukaga mu burundi nabyo ni ihurizo rikomeye ku bici ryera n'ibiboneka ibiciro byabyo byikubye hafi inshuro ebyiri imbuto zarabuze imyembe irabura twarayibonaga manderena zarabuze mbese ibintu byose byarabuze twirwa twicaye mu isoko kandi tugasora nta kintu twinjiza tuvuga nka manderene ikiro cyaguraga ngahe mbere ikiro cyaguraga magana atanu cya manderena nziza none ubu kigura ngaho ukibonye ntabwo ziboneka uramutse ugize amahirwe ukakigwa aho wakigura ngahe ari nk'ahantu ziramutse zibonetse ziri kugura magana inani igihumbi ndabeshyara nyabugogo ni icyabiri n'icyatanu nziza ariko naho ntazihari zarabuze keretse abo bazibona sinzi ahantu baba batwiyeranje wenda benda bafite kumva kuri firitirasiyo wenda bakabona dukeya twagera inaro tukaza duhenze cyane noneho aho ni kuri manderene naho ku myembe dore yarabuze dore imyembe twarayibuze burundu ikiro ni bibiri kivuye kuri angahe so cyavuye kuri magana inani na magana arindwi imyembe yaguraga magana ane ikiza na magana atanu muri rusange ku bacuruzi ingaruka zo kuba ibihugu by'u rwanda n'uburundi bitagicana uwaka zihita zigaragaza nyine iyo umuntu yaje mu isoko kandi akeneye guhaha yajyaga yinjiza agatahiraho kuza mu isoko nyine bimugiraho ingaruka mfite abana bane kandi ba bana bakeneye kurya bagakenera minerivare kandi leta yo ntibimenya nk'iki gihe imari zabuze nibura ngo ize irebe ko bimeze tugabanyirize n'imisoro barakomeza niba wasoraga amafaranga runaka ku kwezi n'ubundi ukaba ariyo ukomeza gusora ntibamenye twebwe ikibazo twahuye nacyo abacuruzi b'abanyarwanda bungukiraga ku byaturukaga i burundi baratanga ibyifuzo ku bategetsi b'ibihugu byombi biriya ntibabivemo bararekura imari zize nk'uko natwe izacu zigenda kandi abantu bagenderane kubera ko ibintu byabo bya politiki ntabwo twebwe bitureba abaturage b'ibihugu byombi bakeneye kubana neza kandi bakahahirana kuko niba tudafite amamesa dufite ibirayi turabibohereza nimba tudafite indagara natwe hari ibindi tujye tuboherereza natwe bakabiduha nta mpamvu rero bakagombye kutwara kwicisha inzara mu mpera z'icyumweru gishize hari ku wa gatanu minisiteri y'ubucuruzi n'inganda mu rwanda yatangaje ko hagati ya bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu umusaruro w'inganda zo mu rwanda werekezaga i burundi wari waragabanutseho mirongo ine ku ijana ibi bivuze ko miliyoni makumyabiri z'amadolari zoherezwaga i burundi bibiri na cumi na kane na mbere yaho byageze bibiri na cumi na gatanu u rwanda rwoherezayo ibingana na miliyoni cumi n'ebyiri z'amadolari umwaka uburundi butari bwagafunze imipaka ku bucuruzi bw'ibihugu byombi bivuze kandi ko kuva uburundi bwarafunze imipaka muri uyu mwaka imibare y'ibyo u rwanda rwatakaje ku musaruro w'inganda wajyaga i burundi bishobora kuziyongera ariko bwana francois kanimba minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu rwanda yavuze ko kuba uburundi butazagemura ibicuruzwa byabwo mu rwanda nta gihombo bizatera u rwanda kuko n'ubusanzwe hari ibindi nabyo biva mu bindi bihugu bituranyi ibyo twakuragayo harimo cyane cyane imbuto za fuwi ariko o, ibyo twakuragayo wasangaga n'ubundi biza hano ku isoko bigahangana n'ibisa nabyo biva muri kongo tanzania na uganda kuri jyewe ntabwo ntekereza yuko o, hazaba ikibazo kinini mu rwanda gishingiye kuri icyo cyemezo kubera yuko ibyo twakuragayo tuzabikura ahandi imibano y'ibihugu by'uburundi n'u rwanda yatangiye gutosekara mu buryo bukomeye kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize ishyaka cndd fdd riri ku butegetsi mu burundi rikimara gutangaza ko bwana pierre inkuru nziza azariserukira nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu impunzi zitari nke zatangiye guhungira mu bihugu byo mu karere n'ahandi ku isi mu rwanda honyine harabarurwa abarundi basaga ibihumbi mirongo irindwi ubutegetsi bw'i bujumbura ntiburya iminwa mu gushinja ubutegetsi bw'i kigali gucumbikira icyarimwe no gutoza gisirikare abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida pierre inkuru nziza n'ibirego ubutegetsi bw'i kigali nabwo butarya iminwa mu kubihakana bwivuye inyuma eh kabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mu ntara z'amajyepfo y'u Burundi hakomeje ikibazo cy'ibura ry'igitoro nk'uko bimeze no mu murwa mukuru Bujumbura mu ntara enye zigize amajyepfo y'u Burundi intara za Bururi na Rumonge nizo za- ziza imbere mu kubura igitoro ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu majyepfo y'u Burundi Fidelité Yishatse igito ni kimwe mu bintu bisigaye biboneka mu gihugu c'uburundi habaye guca umukura abantu b'abagenshi mu pikipiki dusanze ku rubibe intara ya bururi yahana gitega kw'ibarabara rn7 ahitwa imahwa abo bagenesha amapikipiki dusanze bagandagaje mw'ibarabara bariko barakora kuri amapikipiki yabo atagira igitoro urabona ubu twanywesha imatana cyangwa mu rutovu ubu nta risasi turonka kubera ubu ntituriko turakora kubera ata risasi dufise naho umuntu ashobora kwideparasa kubera ata karisasi twarose nta kuntu dushobora kudeparasa umuntu yarabutse cyane ubu yibutse kuri sitasiyo uca wicara ngaho gusa nta kandi kazi uba ufise uca utekeretse ubu haraheze nk'iyinga utagitorondoka sinzi impamvu rero ubu turabona wambaye n'ikirasike k'umburengera ku motoka bikacarimwo agatoro gakeya reka reka jewe ngaho moto y'iwanjye je na- nashyize hajya mu giti n'ubundi arindiriye yuko nokumva n'ahantu hari magendo nawe wicaye jewe jewe mparika hanyene oya ipikipiki yawe irimwo igitoro wewe nogikura ntacyo ndonka iryo kena ry'igitoro ryatumye urujya n'uruza rugabanuka ku ihuriro ry'amabarabara agari intara za gitega makamba rutana buri na rumonge bibonekera cyane cyane ku igabanuka ry'imiduga yunguruza abantu n'ibintu nk'uyu mushoferi atwara umuduga ukorera mu ntara za rumonge na bururi avuga ko afite igitoro kiza kumushikana mu ntara ya rumonge gusa kandi ko nacyo nyene yakironse ku muheburo nta n'umuntu ufite nk'inite zitanu mu modoka mu bica bigenza gute yani mfata nyinshi kandi iyi nimwe kuko kumanuka inyuma nke none washikayo ho bica bigenda gute ntashikama ndabibika ni umuntu nyine akantu umuhaye nyine ubundi wenda ni kurara ino ni umuntu atuguhaye ariko ntibisobanura ko i- i- igiciro waki- wakiguze ko si cya kindi Oya, n'igiciro biragoye none nk'ayo mafaranga warengeje ko uraza kuyagaruza kubuza kutwara mu rumonge niba ngomba gutaha gusa nsike muhira hanyuma nsike navyo nzobimenya ngeze mu rumonge nuguhomba niba uyu muntu nta wundi muntu urangira kumbure umugenzi wawe adafise igitoro nanjye mba namfashize aho n'imana imfashize kuko nabo nari kurara ino nagushika ndagitaye ino nkanzu- nkanzuza ko ki- kize nkabona kugira ubwenge n'imiduga abagenesha amapikipiki bavuga ko ari bo bakugwa ko cyane n'ikana ry'igitoro kubera ko imiduga bashobora kumweshereza aho bashitse hose mu gihe bashika kure abo bagenesha amapikipiki bavuga ko bahora batunzwe n'igitoro ca magendu ico naco kikaba caratujijwe nk'iyo baja bakagura ku sitasiyo bo batombora kuba bashika kure bakagura nganka kuri abamotari twe nabishuka ingwane kubera ko twe tudashobora gushika kure kare mu minsi ho vyarapfuma ukarondera isasi yo mu bukinju bamwe bavuga bya magendo ubwo ubu nta hantu wokironka urumva leta imaze kuvuga ati ntagire igitabo cy'amagendo gisaba kuboneka urumva batunize mu bisanzwe niho twaba tubika abamotari gushika ubu rero twe ntituba twikora tuca tubika amamoto mu nzu mu ntara zine zigize umunuko w'igihugu cy'u Burundi zibiri muri zo arizo Bururi na Rumonge nibiza ku isonga mu ikana ry'igitoro gushaka uno wa kane igice isaha zitandatu z'umurango nta gitoro carangwa muri zo ntara zompi mu ntara ya Rutana igitoro cari ku sitasiyo imwe gusa mu ntara ya Makamba naho muri komine ya Nyanzarake ku mugoroba kuri uyu wa gatatu igitoro cari ahantu hamwe gusa kuri uyu wa kane mu gatondo ku mugoroba kuri intara ya Makamba hariho igitoro ku ku masitasiyo abiri naho igitoro kitaboneka muri leta bavuga yuko igitoro gihari ndayihaye norasike umuyobozi mukuru w'ubushikiranganji bw'ubutoya n'agataka yatanze imvo zibiri avuga yuko gituma igitoro kitaboneka yakuwe ku telefone y'amenyeshamakuru bo mu iradiyo isanganiro cya mbere bajya abantu ba- bajya ba importateri muri wikendi obere ntibemerera yuko bagiruka mu matangi yabo babikora mu minsi y'imirimo iyo bakizanye rero ikiba kicinjiye mu matangi hanyuma icya kabiri igihe abo bakizana batakizanye amasitasiyo bakorana nabo ntabagifise cyo gituma mu bushikiranganji twari twababwiye yuko nk'abo ba importateri batagifise mu matangi yabo baca bajya kugitora ku bandi bagifise nk'ubu enteri peteroli igitega iragifise cyinshi ntajya baca bagenda bakagitora bagashobora guha ayo masitasiyo yabo rero kugira nayo ashobore kubandanya akora isitasiyo ifite igitoro uyerekwa n'umurongo muremure w'imiduga igitondeye ibujumbura mu burundi fidelite yishatse ijwi ry'amerika arakoze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse mu majyepfo y'u Burundi musenyeri mukuru wa diyosezi ya gitega simo nta mwana arasaba abategetsi b'igihugu cy'u Burundi gushyira ingufu mu gikorwa cyo kunga abarundi ibi yabivuze mu muhango wo kwibuka ijya mu ijuru rya bikira mariya ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza imbere y'abakirisitu bashika ibihumbi cumi na bitanu bari baje kumva inkuka ya misa imugera mu ntara ya gitega ku kirimba gikuru ca bikira mariya musenyeri mukuru wa diyoseze ya gitega yibukije ko uyu mwaka mu ishengero rya katolika witiriwe w'ikigongo yababwiye ko ibi vyibutsa ko ikigongo c'imana gituma abantu basubiza hamwe nayo kandi bakanywana na bene wabo musenyeri simon ntamwana asigura ko uyu mwaka utari ukwiye kurangira igikorwa co kurekuriranira no gusubiza hamwe hagati y'abarundi kidateye intambwe iboneka hari bamwe bamwe biyumvira ko kurekurirana na mugenzi wacu ari igikorwa wo kwirengagiza muri rwa rutonde rw'ibikorwa biranga ikigongwe ukamengo icyo gikorwa cyosiba cyanye mbere kikarekwa yemwe icyo gikorwa ni ngombwa kugira ngo dushobore kubaka akazoza k'igihugu cyacu ni ngombwa ku muntu wese kugira ngo nawe ashobore kurekurwa na dawe wa twese abwirizwa guharira mwene wabo mu byo batumvikanako mu byo batsitaranye ko ntibirinda kuba ari ibintu wowe ubwawe wibwira ko ari ibyo niho rero uyu mwaka utotaha tudashitse aho twebwe abarundi twegerana mu kuri no mu butungane kugira ngo duhariranire mu biraba politike mu biraba ubutunzi no mu bindi biraba twebwe abanyagihugu twese umugwi w'igihugu ujejwe gusubiza hamwe no kunywanisha abarundi severe watahuye co kimwe n'abepiskopi katolika haciye indwi zitatu mu gutangura icese ibikorwa byo kwakira ubuhamya musenyeri jean louis nahimana arongoye umugwi severe ahamagarira abantu bose kwitabira ico gikorwa twasanze twisunze n'indinganizo y'ibikorwa by'umugwi wacu bikunda ko twebwe tugize uwo mugwi mu mwanya tutarashobora gushyiraho izindi nzego haba mu maprovensi haba abazaza kutwunganira kujya ku rubuga kurondera kudufasha gutohoza uko kuri twasanze rero bikenewe ko twugurura amarembo kugira ngo duhe ijambo abo bose bumva biteguye hari n'abafise intahe bamaze kwandika baguma badoda batubaza ati n'iryari ni muri iyo ntumbero twagize tuti ntitworindira ko tubanza kwegeranya ibikenewe byose kuko iyi ntambwe ya mbere hariho byinshi itadusaba aricyo gituma rero uyu munsi twashaka kuboneraho akaryo ko gutanguza icese igice cyo kwakira abo bose bifuza kuza kwitura uyu mugwi tuzogerageza gukwira mu gihugu cyose ariko mu ntango twifuje ko turahereye ngaho i bujumbura musenyeri ntamwana abona ko igikorwa co gusubiza hamwe no kunywanisha bonse rimwe co kwihutirwa gose uko birara bigateba ngo tubibikiye ejo niko biba binini niko biba bibi gusumba ejo bikazocika umusozi benshi batazoshobora kurira canke ngo bamanuke turi mu burundi bumaze imyaka n'iyindi mu ngorane hagati y'abana babwo mu burundi bufise abana babwo mu gahinga mu marusi batagira uko avugwa mu buhungiro mu bworo bwinshi ngaha mu gihugu eka n'ibindi bitugoye turahiriwe ko twasangiye uyu munsi mukuru na nyir'icyubahiro umukuru w'inama nkenguzamateka yatumwe na leta akumva ako kamo ako kamo nteye akabona akanyota dufise noneho saki wanje gusa na katwese umukuru w'inama nkenguzamateka aratahura ibishikirizwa na musenyeri mukuru wa diyoseze ya gitega ariko ku ruhande rwa leta arafise n'ikindi asaba abarongoye ubusho bw'imana uguhimiriza abantu kuvyara bake kuko kubwiwe ari ikintu kimwe muri vyinshi gituma haduka indyane n'ingorane z'ubutunzi leta y'u Burundi ntaco azokora kugira ngo ifatikanye n'uwo wese byabishira hamwe cyangwa umuntu kase kiwe yoza agira ico aterereye kugira ngo hagire igihinduka ukugene abenegihugu b'abarundi babayeho na cane cane mu by'ubutunzi n'imibano kuko igihugu cacu c'u Burundi kizoguma kingana kujya nyene imana kiduhaye abarundi turiko turongerekana ku murindi udasanzwe bisaba rero yuko umuntu wese ishyirahamwe ryose rikeneye yuko abarundi babaho neza ko dufashanya kugira ngo icyo kibazo tucige kuko uko abantu bagwirirana mu miryango isi nayo ikituka ushobora kubaho nabi gusumba umugwi sever ugizwe n'abarundi bava mu bwoko bw'abahutu batandatu abo mu bw'abatutsi bane hamwe n'umutwe umwe amatohoza y'uwo mugwi azora mabi yakozwe mu Burundi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri n'uw'ibihumbi bibiri n'umunani eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya ihohoterwa rya muntu riherutse gutangaza ko urwango rumaze iminsi rwigaragaza rufitiwe abatutsi mu burundi rushobora kuzavamo jenoside niba nta gikozwe ibyo nibyo abatumirwa mu kiganiro muri isanga barimo jacques bigirimana uyobora ishyaka fnl na aniseti niyo nkuru wo muri- wo mu runani sinared baganiriyeho na mugenzi wacu frederic nkurikije
Ego ico cige- cegeranyo cavuze yuko hashobora guhonya- kuba ihonyabwoko mu Burundi eh, twaragikurikiye kandi natwe twaba tumaze iminsi tubivuga yuko ihonyabwoko mu Burundi ririko riraba uko ihonyabwoko eh, uko mu kirundi tucumva eh, ihonyabwoko i- hashobora kuba ari ubwoko bw'abantu bafise ibyo basangiye mu mu bwoko nyene eh, hashobora eh, rishobora kuba eh, rishobora kuba kandi ubwoko bafise ivyo basangiye mu bya politike nk'ubu u- eh, intwaro ya nkuru nziza uko tuyibona eh, abantu bose batavuga rumwe n'intwaro ya nkuru nziza bose eh, i- n- nta rundi rubanza babacira atari ukubica Eh, uko rero ivyo rero bira- bi- tubyita ihonyabwoko ry'abantu bafise ico basangiye ico basangiye naco ni politiki aniseti iryo honyabwoko n'iry'abatutsi ihonyabwoko jewe uko ndabibona ni ihonyabwoko rya politiki ihonyabwoko ico ni ico ihonyabwoko rya ico politiki cegeranyo ca oni rero sico Burundi ni ikibazo ca politike hanyuma abatutsi babica abica cane ku- kuruta uko yica abahutu uko uko tubibona agiye mu- bagiye muri quartier irimwo abatutsi bica abatutsi benshi mugabo umuhutu at- An- aniseti atavuga rumwe na aniseti Nkuru Nziza, ani- ani- ntashobora kuvuga yuko ego aniseti iyo mvugo yo ku yo gufata abantu mu kivunga kuvuga ko abantu bicana gutyo ivyo bivugwa n'abantu b'abategetsi bakwiye kurongora abandi ntu- iyo mvugo ntumva ko ikabije Eh, iyo- i- i- imvugo irakabije mugabo imvugo iminsi yose ivuga ibihari sinzi ko uvuze uti eh, eh, imvugo ivugwa i- i- ari- iri- iri- imvugo iravugwa canke ivuga ibihari iyo mvugo ivugwa u- mu- muheje kumbaza niyivuga natu- niyivugwa na twebwe canke niyivugwa n'abari ku butegetsi M- m- muravuze ko iryo honyabwoko ari irya politike muriko muvuga rero ko ico cegeranyo ca oni atari co
ico cegeranyo ca ONU nico mugabo gishigi- ca- categerezwa kuraba cyane yuko intwa- intwaro ya nkuru nziza iri kwirica abatutsi gusa cyangwa iri kwirica abatutsi benshi hamwe n'abahutu nabo nyine batavuga rumwe n'ubwo butegetsi kuko uvuze yuko uvuze uvuze uti uti eh, hariko habihonyabwoko ry'abatutsi gusa nibyo abatutsi bakora ari benshi ariko ntitwibagire yuko umuhutu nawe atavuga rumwe n'ubwo butegetsi bwa nkuru nziza nawe nyene ba- nabo nyene babica kandi babica benshi nabo bajournaliste ba- baheruka gu- umujournaliste baheruka twabuze twamubuze kuko jewe namaze ku- guhebura yuko atazohava atorwa ntimubwire ngo ni umututsi abatavuga rumwe na leta bose barabica mugabo turabona yuko bafise- bica birengeje bica birengeje abatutsi b'i burundi ari- araba ari Buju- bujumbura ari mu mugamba ari ahantu hose biraboneka biraboneka Anis- anisete hariho abantu benshi abarundi benshi cyane rwose ico kibazo c'ubwoko babona ko ari kibazo kenshi na kenshi abanyapolitike bakoresha kugira ngo ba- ku mpande zose kugira ngo bashike ku nyungu zabo nimona ko urwaruka cyane cyane iyo ruriko ravuga ivyerekeye amahoro mu Burundi ruvuga ko kazoza kabo kamerewe nabi kubera abanyapolitike bose bo ku mpande zose aho ntubona ko abo urwa- urwaruka rudashima ivy'abanyapolitike cyane cyane bo ku- b'intagondwa canke bo ku mpande z- zo kure cyane rwose aho twokwita a- a gauche canke à droite euh, ibyo ntibituma abo ubwo rwaruka tu- ru- rutabumva neza ruta- rutemera ibyo muvuga urwaruka ariko byumva kuko ariko ariko rurapfa kandi nibyo kuko iyo uta u- u- umunyepolitiki atariko ariyumvira akazoza ko rwaruka hanyuma agaca afata urwaruka nk'uko atari ubwo gutegura kugira ruzotware igihugu ahubwo ari ubwo kwica nta kuntu urwaruka rwo- rwobikunda nta kuntu urwo- urwaruka rwoza rukunda abo banyepolitike batariko barategura akazoza kago ahubwo barubona nk'uko umenga nibwo ruje kubabuza kubabuza kujya kuko ari abantu bagiye mu ibarabara kugira ngo babuze inkuru nziza bati ibyo bintu nitu- nitubyemeye benshi rwarugwaruka hanyuma aca bajamwo aho yogize ati ingo tubumvirize ingo turabe ingene igihugu totwagwa ingo eh, akaca bajamo akabanigagura ibyo rero biraboneka yuko urwaruka rutoba- rutobikunda hanyuma mugabo ntigoca ruvuga ruti abanyepolitike bose bameze uko hariho abanyepolitike biyumvira akazoza k'u Burundi biyumvira akazoza ko kugwaruka bagira bati "E- ejo aho bukera iyi ntwaro iriko iranigagira urwaruka izohava hanyuma intwaro nziza ishira imbere kazoza k'u Burundi kazoza kugwaruka bw'u Burundi nayo izoza Ntiboca- ntiboca Mu bihebura ka- mu kanya gatoya amasegonda mirongo itatu arisete hari ikintu ku ruhande rwawe uriko urakora ku- canke abo muri kumwe muri kumwe murakora kugira ngo eh, iyi ntwaro muvuga ko ari mbi muze muyikure biciye mu matora ego ego twebwe turavuga tuti eh, eh, iyo ntwaro ya nkuru nziza itubuza ku- kuja ku- kuvugana n'abanyagihugu kugira ngo abanyepolitike bose baronke uburenganzira bumwe bwo kuja ku- kuvugana n'abanyagihugu kugira ngo eh, amatora ace mu mu muco ukwiye i- tu- batureke batureke baduhe ubwo burenganzira kuko hariho uwavuze uwo turi kumwe muri mu runani sinarede yavuze ati eh, ngira ndabivuge mu gifaransa que le pouvoir de bujumbura nous donne la chance d'échouer intwaro y'ubujumbura iduhe ubwo burenganzira bwo kuza kwitoza hanyuma tunanigwe mugabo twinaniriwe ariko byaciye mu nzira y'ukuri Ego, mbere- Ni, twe twinaniriwe iyo ubwo burenganzira ntibabuduha Eh, reka duhe n'ijambo umushyiranahe jacques bigirimana ndabona ah, twashoboye kumuronka kuri telefone mwiriwe neza umushyiranahe jacques bigirimana mwiriwe neza murakomeye yego turakomeye niba mwatubuze tuvuye mu bihugu hagati twari mu nama twariko dukoresha eh, abarimyi ku bijanye n'igiterwa c'icayi ubuno tugishika i bujumbura Eh, murakoze kuba mushoboye gutora telefone twari ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye icegeranyo ca onu eh, umurwi w'ishyirahamwe onu watangaje mu ndwi iheze ukaba wavuze ko hariho ibimenyetso biboneka mu burundi ko hariho eh, abantu bareka guhohotera abanyagihugu eh, cyane cyane hisunzwe ubwoko na politike bakaba bavuga ko hari ibimenyetso bishobora kubona ko hariho abatutsi bashobora kuba bashobora kugirirwa ihonyabwoko mwe muri mu burundi muri iki gihe ibintu byifashe gute muri iki gihe yego murakoze cyane Eh, jewe nibaza yuko ico abo bantu barondera kirazwi kuko ni kimwe barondera itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu urangiye bikabata ko w'amazi boragenda kubwire yuko abo nyene bavuga ihonyabwoko uyu munsi muri amakungu nibo bari bafinashije ijya kudeta yaburijwemo nibo banafinashije eh, bya bitero eh, byo mu kwezi kw'icumi na kabiri eh, mu mwaka uheze nyene hamwe bashora urwaruka nkuko numvise bariko bavuga urwaruka bashora urwaruka ngo nimugende mufate amakambi mufate igihugu bazi ko bidakunda bazi ko igihugu cugaye kandi cugariye neza hanyuma hagira inkurikizi bagaza bakazita kuri leta rero ibyo bavuga ni biki ndagenda babwire yuko ataho nyabwoko rishoboka mu burundi ry'abatutsi umukuru w'igihugu petero nkuru nziza agihema umwuka w'abazima akiriho kuko arafise inguvu arafise ububasha arafise ubushobozi bwo kurihagarika no guhagarika integuro yaryo kandi yarabivuze aravuga yuko arahi imana yiwe yamuremye ko bidashoboka none mushana- baragerageje ngo iryo ngiryo bwoko ribe burya a- umu- ihonyabwoko ntirishobora kuba hari umukuru w'igihugu responsable hari umukuru w'igihugu ariko ico avuka ku cegeranyo turiko bavyeyi turavuga b'ubwoko ca bwose.
onu ni- ni ca- ce- cegeranijwe n'abantu atari abarundi bavuga ko ba- bafise ibimenyetso reka vyerekana reka reka reka reka reka reka reka reka reka reka reka abantu bavuga ko atari abarundi bakoreshwa n'abandi bakoreshwa n'abo banyepolitike nyene abo banyepolitike bariko baravuga ivyo mumva bariko baravuga basoma ivyo banditse basoma amarezo sosiyo None- mbega abo banyepolitike bovuga ihonyabwoko bo abo bantu abo ba- abo plutôt abo bantu abo- ayo makungu ay- abo bahinga basumbije iki ba samantha power baheruka ino ba- mukuru w'igihugu akabakirira igitega akabakira isaha zibiri z'ijoro bakava igitega isaha zibiri z'ijoro bagashyika i bujumbura atanuborerewe mu ibarabara abanyagihugu bose babakomera amashyi mu ijoro ata grenade ituritse muriko muvuga ata ko- kintu na kimwe bo nyene bakibonera ko Jacques- Jacques ari Bigirimana.
abahutu- abahutu n'abatutsi babakira ikintu mwibaza ko cotuma ishirahamwe mpuzamakungu ritangaza ibintu nk'ivyo niki hari inyungu zi- ribifisemwo si ishyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ivyo riraremerwa riremerwa n'abo banyepolitike bari gito niko nobita bagomba ihonyabwoko mu burundi reka nakubwire ngo ndikije ndabigusubiriyemwo kandi imana twumve yongere itu- itu- itwagirize nta honyabwoko rishobora kuba mu burundi abantu turi ngaha tubona ibyari magera byarageruye mbega abo batutsi inkuru nziza bapfiki twebwe twese turi mu migambwe dupfiki abatutsi mbega ubu unye badu- ba- baduhoye iki batugize iki tuba- badutwaye iki bopfa kubera iki ahubwo abo babuze iyo baja niyo baba babuze nyene ba- iyo bata umutwe nibaritware ku mutwe barijane ku bari- baryifuza turaze nyirunanyabwoko ryaganyeje abantu ntirikabe mu burundi mbega hazokwica nde hazokwicwa nde hazokira nde Eh, tubibutse- Uwora akagombye kwica abatutsi wogira umugambi wo kwica abatutsi niyo yoca abona kandi inkuru nziza hapfuye abatutsi abona niyo yoba bavuye ku butegetsi ahubwo mu nyuma baca bakurikira nabyo yogira rero Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umuntu wanyu w'iradiyo ijwi ry'amerika gerard mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mwiriwe murafite ikibazo murafite icyiyumviro ku byo turiko turashikiriza iyi raporo ya onu eka icegeranyo cakozwe n'abahinga bavuga- bavuga ko hari ibimenyetso mu burundi by'uko hashobora kuba ihonyabwoko rya politike hamwe n'ubwoko jewe kuri ico kibazo ico novuga cose kugira ngo hamaze ico abaga ico cegeranyo kugira habe ihonyabwoko bi- kugira ba- batange ubwo ntutegurutse ati hazoba ihonyabwoko bisunze iki ico mbona ngaha mu burundi ibiro vy'ihonyabwoko ntivyoshoboka kuko umunyagihugu wese ubu ikintu kimuhanze ahanzwe n'inzara ahanzwe n'inzara umunyagihugu w'ubu arashonze rero ibyo bye- by'inyabwoko sino- sino- sinoba na- n'ahantu bovuga ati ngo bira- ngo birabaye muri ino myaka reka urabona mumeshamakuru twaravuye muri ya myaka ya mirongo umunani ya mirongo icenda aho abantu bagera ku byiyumviro by'umuntu umwe ubu rero jewe ico mbona coco ibintu vy'inyangonga mu burundi ntivyoshoboka kuko dufise umuntu umwe gusa ari aratete none ubwa mbere nawe nyene ntituzi ati afara bose nta muntu n'umwe a- a- agira nta kubera Ke- ico tubona ngaha aye n'abanyagihugu bashonze gusa nta kindi nivyo vyonyabwoko ntivyoshoboka kuko umunyagihugu wese abahutu n'abatutsi bose ubu mu ntara zose bafatanye mu nda nta muntu n'umwe abatutsi mu jewe ngo ngo umutanotiye cyangwa ngo umututsi ngo ngiriye nabi abantu bose bari kumwe kimwe gusa na n'aba politician agomba ku kwenturiza ibintu nyine ibintu by'amoko n'ahandi hoho ibintu by'anyabwongo ngaha mu Burundi bishoboka kuko Urakoze.
intara zose twari cumi n'umunani bose abanyagihugu bose bafatanye mu nda Shuti mwari muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika hano dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha mbashimire kuba mwagize uruhare muri aya makuru nshimire injeniyeri na Innocent Kimenyi badufashije kuyategu- kuyat- kuyegeranya kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema mugira umugoroba mwiza